mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yo kuri uyu mugoroba mugezweho na radiyo yanyu ijwi rya amerika amakuru yibanda mu karere umurwi ujejwe gutunganya amatora mu burundi wakoresheje inama abakuru b'imigambwe batanze ibyiyumviro byinshi kandi byiza hariho abatanze amakenga kandi hariho n'abatanze n'inyishu muri bo ngira ngo hari wavuze ati ni ukuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'icyo ni intererano ikomeye cyane uwo ni Pierre Claver Kazihise ni umukuru w'umurwi w'igihugu ushinzwe gutunganya amatora mu Burundi iyo ni imwe mu nkuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya ku byerekeye Burundi mugume hafi ya radiyo yanyu ntizibacike nk'uko nabibabwiye turavuga cyane ku makuru yerekeye uburundi kuri uyu wa kabiri imyaka ine iruzuye umukuru w'igihugu cy'u Burundi petero nkurunziza yongeye gutorerwa indi manda itavugwaho rumwe mu ijambo yagejeje ku barundi n'amahanga yagarutse ku byagezweho muri iyo myaka ine iyo nkuru rero turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ya samoya n'igice umurwi w'igihugu seni ujejwe gutunganya amatora uhamagarira abarongoye imigambwe gutanga umwirondoro w'abantu batatu buri mugambwe wifuza ko bazatorwamo abagize imirwi y'intara izaba igize amatora yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri ako kamo n'ak'umukuru w'umurwi seni mu nama yahuje abakuru b'imigambwe kuri uno wa kabiri na buramatari w'intara ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika desire atungimana inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi abahamagarirwa gutanga amadosiye mu mugwi seni kugira bazoje mu migwi y'intara ijejwe amatora basabwa kuba bakwije ibintu bitanu bizofatirwa ko muri ivyo harimo kuba ufise uburambe mu bijanye no gukurikiranira hafi amatora ivyo bamwe mu banyamigambwe bavuga ko koba ari ugukumira bashaka muri politiki umushinga amateka Nowe Mbonigawa yari yaserukiye umugambwe senere muri iyo nama ari muri abo afise icyo asaba indongozi z'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rero umugabo ashaka kurungika abantu ubu burambe buriko burasabwa ugasanga ntibabufise kikaba ikintu gituma badashobora gufatirwako jewe nariko nsaba yuko hogumizwa ibi bitatu vya mbere ukuvuga hakajaho hagasabwa iyi cv n'iyi kopi ya diplome hamwe n'iyi fotokopi ya carte nationale d'identité bitatu kandi je ku bwanje mbona bikwiye ibindi bibiri bikavyihoza indongozi z'umugwiseni ziratahura imyitwarariko ya bamwe mu banyapolitike mu bijanye n'ishigwaho ry'iyo migwi ijejwe amatora mu ntara icegera c'umukuru w'umugwi seni mufasoni anonsiyata niyo nkuru avuga ko abafise uburambe mu vyo gutunganya amatora batokwigizwa inyuma metre nowe nawe yavuze ibijanye n'uburambe ibijanye n'uburambe nuko muri seni iyo hageze amatora hari igihe biba ngombwa ko abari basanzwe ababikora bereka nk'abandi nk'akarorero sivyo ntitwashizemo yuko yuko utazoba afise ico citwa uburambe yoba yarakoze mu vy'amatora naho twabishizemwo sikiritere yo kumwera imina kubera mwebwe ndazi neza metre nowe mu mugambwe iwanyu canke ahandi n'abandi murafise abigeze kubikora mugabo ari mu yandi mabanga canke akaba ahandi muratunganya urutonde nk'uko muvyiyumvira murakira gushiraho abantu mubona ko ari abantu botunganya ibikorwa neza abarongoye imigambwe kandi barafise amakenga ku kuntu abazotanga amadosiye bazotorwa bafatiye kuri kahise bagashikiriza ko hari imigambwe usanga yiharije abagize imigwi ijejwe amatora mu ntara no mu makomine ninahazwe godeliev yari yaserukiye umugambwe cndfdd muri iyo nama agasaba umugwi seni kuzoshiraho imigwi ihurikiyemwo imigambwe myinshi urumva yuko hagenda haraba imyidogo henshi bati aba n'aba nibo usanga bari mu masepi cyangwa mu masesi ariko hariho icyo novuga rekitere semple umuntu yokorera ko kugira ngo ibi byose biba bibi mwaduhaye nk'igitigiri cy'abagize sepi muti ni igitigiri cy'amakomine ukongerako nka babiri rero muri iki gihe kubashiraho mworaba yuko abantu bose baba bakorera muri iyo ntara baserukiwe imigambi yose bikorera muri iyo ntara iserukiwe ndatanga nk'akarorero dufate nk'intara ibirimwo nk'ikomine indwi ni ukuvuga yuko haba hakenewemwo abantu icenda bagize sepi nimubanze murabe rero yuko imigambwe ikorera muri iyo ntara iserukiwe muvuge muti turafashe kitere ntihagire umugambwe uronka babiri hari n'undi mugambwe utararonka usanzwe ukorera muri iyo ntara ibyo biratuma haba taransiparanse kuko twese twifuza ko amatora agenda neza umugwiseni wakira neza ibisabwa n'abanyamigambwe kugira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri azogende neza petero karaveri kazise arongoye umugwiseni arahumuriza abafise amakenga batanze ibyiyumviro byinshi kandi byiza hariho abatanze amakenga kandi hariho n'abatanze n'inyishu muri bo ngira ngo hari uwavuze ati ni ukuvuga nko mu ntara ntabwo umugambwe woronka nk'abantu babiri iyindi migambwe itararonka murumva nk'icyo ni intererano ikomeye cyane tuzoja dukorera ko ni ukuvuga yuko umutima twabonye ni uko bose bagomba kubaronka ikibanza mugabo nk'uko mubizi ibibanza muri sepi ni bikeya bibaye bikeyi rero bazoronka bike canke kumbure abadashoboye kuronka baronke muri sesi hamwe mu makomine mugabo igikuru nuko hariho umutima wo gusabikanya kandi benshi canke bose bavyumva gutyo ivyo rero nivyo twashaka kubona kandi twari twizeye ko badushikirako kugira ngo natwebwe dukore tugononokewe tuzi yuko dukora nk'uko abandi benegihugu abanyamigambwe canke abari mu ntwaro twiyumvira ico kimwe abifuza kuja mu mugwi sepi ijejwe amatora mu ntara basabwa gushikana amadosiye yabo mu mugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya kabiri na gatandatu mu kwezi kw'icenda kuza urutonde rw'abazaba bagize iyo migwi ijejwe amatora mu ntara rukazoshirwa ahabona ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda arakoze mugenzi wacu desire hatungimana uri mu rwanda utugejejeho iyi nkuru ijwi rya amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu burundi ku yandi makuru yerekeye uburundi abagabo batatu barimo umucamanza umwe n'umushikirizamanza baraye bahanishijwe igifungo cy'imyaka mirongo itatu n'urukiko rw'ubujurire i bururi mu majyepfo y'uburundi abandi icyenda barimo umucamanza baciriwe imyaka makumyabiri yo gufungwa uko ari cumi na babiri bashinjwa gushaka guhirika inzego za leta bari bafatiwe mu nama ku itariki ya cumi n'imwe ku kwezi y'ishami ry'umugambwe ipd zigamibanga ritemewe n'ubutegetsi inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya eroge wiri kaneza urubanza rwaciwe na sentare isubiramwo imanza y'intara ya bururi mu manuko bw'uburundi isaha imwe z'ijoro zo kuri uyu wa mbere mu rukiko ko ari cumi na babiri bose bagirijwe gushaka gutembagaza inzego zitorewe n'abanyagihugu hamwe no kwihagira igice kimwe cy'igihugu umushikizamanza wa repubulika mu vyagirije yari afise yishimikiza mu kubasabira umunyororo uremereye harimwo amajwi yafashwe bariko bagira inama hamwe n'amasanamu ariko abashinjwamanza bunganira abanywanyi b'ishami rya ipd zigamibanga ritemewe na leta barahakanye ivyabo baburanira bagirizwa abacamanza babiri bari mu baregwa baremeye ko iyo nama ivugwa bayiroyemwo mugabo bamiriye kure icaha bakurikiranwako co gushaka gutembagaza inzego za leta ku bwabo bavuga ko ikosa bakoze ari iryo kwitwara ukutariko gusa mu kuja mu nama y'ibikorwa vya politike bamwe mu begereye ubucamanza bururi basigura ko runo rubanza rwafashe intumbero ya politike babivuga bafatiye ku kuntu urubanza rwabaye rugitangura intara y'igisasa abacamanza bategekwa kubanza gusasura mu kurindira ko intumwa z'ubushikiranganji bw'ubutungane zije ziva bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi zishika banamenyesha ko n'abategetsi ku rwego rw'intara bivanze cyane muri iyo dosi aba banywanyi b'umugambwe epd zigamibanga bahagaritswe ku itariki ya cumi n'imwe uku kwezi batawe muri yompi na parike ya bururi ku itegeko rya buramatari w'iyo ntara bafatiwe ahitwa ibuta muri zone muzenga komine n'intara ya bururi nyene bagifatwa bagirijwe gukora inama itemewe n'amategeko gushika ubu bafungiwe mw'ibohero rikuru ry'intara ya bururi marina barampama yigeze kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu avugwa kw'abo bagabo cumi na babiri ariwe bemera nk'indongozi yabo twaramurondeye kugira ngo agire ico avuze kw'ihagarikwa ryabo ariko ntituramuronka eroje urika neza nairobi ijwi rya amerika eroje muracyari kumwe rero kuri izi nkuru zerekeye uburundi umukuru w'inama nshingamateka y'uburundi aherutse gusaba abasenyeri katolika kutivanga mu bya politiki mu nyigisho batanga muri kino gihe cy'amatora umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika amenyesha ko hari ukuri abakozi b'imana badashobora kwirengagiza amashyirahamwe yigenga yo abona ko muri iryo jambo rya pascal nyabenda ukugabisha katolika ko ihoho i- itohirahira ngo yerekane ukuri ku byo izaba yabonye mu gihe cy'itora nk'uko byagenze muri congo mugenzi wacu eroge burikaneza niwe ukomeza iyi nkuru
ku igenekerezo rya cumi na gatanu ku kwezi mu gihe abakristo b'abakatolika bahimbaza umunsi mukuru wa assomption wiyirizwa mu ijuru rya bikira mariya ku kirimba citiriwe umuvyeyi w'umukiza kiri mugera mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi leta yari yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yavuze ko leta yishimira imigenderanire iri hagati yayo n'ishengero rya katolika yagarutse ku ruhara rwa katolika mu gufasha mu bisata vy'indero amagara y'abantu n'iterambere ry'abanyagihugu muri rusangi ariko yagiriye ko anabwira abungere baryo mu gihugu icy'ubutegetsi ubiteze ko na cane cane muri kino gihe himirije amatora igihugu murabona aho kigeze muri kino gihe twaratanguye bya bihe by'amatora twaheruka amatora muri bibiri na cumi na gatanu murazi ingene byagenze ubu u tugiye mu matora ya bibiri na mirongo ibiri banyakubahwa bungere bacu dukunda kandi twubaha banyakubahwa abasaseridoti muri hano bakozi b'imana mwese twagira dusabe muri aya matora tugiyemo muri kino kiringo tugiyemo turabasabye kugira ngo mugerageze mu nyigisho muzoduha mu masengero atandukanye ntihazogire uwerekana aho ahengamiye mu bya politiki kuko werekanye aho uhengamiye mu bya politike biradutsitaza twebwe nk'abakirisitu tubazi nk'abantu bari hagati na hagati tubazi nk'abantu batwigisha ijambo ry'imana mugumaho nyene naho bigoye ariko turazi ko muri incabwenge turazi yuko mufise amajambo mukoresha mbabarira amatwi y'ingereranyo muze mukoreshayo mudufashe kugira ngo tugende neza mu matora ya bibiri na mirongo ibiri abakirisitu tekanye musenyeri joashe ntahondereye umukuru w'inama y'abepiskopi katolika mu burundi yamwishuye muri aya majambo ego cyane murakoze kutwibutsa ko dushinzwe kwegeranya abantu n'abandi ko atabo dukwiye kwegamira kandi ko dushinzwe kwama dukoresha ijambo amajambo adakomeretsa naho ari ubuhinga bugoye nagira ngo mugabo ndababwire y'ibiteka ko ijambo ry'imana kubera ko rivuga ukuri hari aho rigera rikababaza rikamera nka wa mugera wo kumena igihute kandi ntidushobora gucisha iruhande iyo ijambo rimeze uko kira noneho ntituba tubaye aba mbere abahanuzi baratweretse inzira kandi no kubizira barabitega ariko ijambo ry'imana tutarivuze uko riri nk'uko imana yonyine yabibwiye umuhanuzi yeremiya ni twebwe duheza tukahagwa amashirahamwe yigenga nayo yarakurikiranye iryavuzwe n'umukuru w'inama nshingamateka janvier bigirimana umuhuzabikorwa muri tournon la page burundi ngibi ivyo aribonamwo icambere coco c'intangamarara eh, biratangaje kumva abarongoye CNDD-FDD canke bari mu nzego zikomoka kuri uwo mugambwe eh, aribo eh, bafata iya mbere ngo mu kwiyamiriza ivyo kuvanga ivya politike n'ivyo gusenga kuko turazi yuko eh, yaba leta y'u Burundi waba uwo mugambwe CNDD-FDD kenshi ibijanye n'ivyo gutwara igihugu hamwe no gusenga barabivangavanga kukaba ari no guhonyanga ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ko ryaba iryo mu bihumbi bibiri na gatanu canke igihumbi bibiri na cumi n'umunani biravugwa neza yuko uburundi ari igihugu atawucegamiye mu vyo gusenga uburundi est une république laïque hama ikindi naco twibaza yuko abatwara umugambi uno munsi atavyigwa bashobora guha ekleziya katolika mu bijanye n'ivyo itezwa gukora dushobora kwibaza ko ivyo bariko babivuga mu mvo zo kuzibira amashengero atandukanye dufatiye kuri ekleziya katolika kugira ngo mu matora agiye kuza ntibaze babandanye bavuga ku mabi akorerwa abarundi ku mabi akorerwa abatavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi na rirya tuzi yuko uno munsi amashyirahamwe yigenga amaradiyo yigenga yamaze gutotezwa kugagwa ku buryo uno munsi n'aya matora ariko aravugwa twibaza yuko umugambwe CNDD-FDD ushobora kuba uriko uyategura ku buryo utazoronka abayarorera hari n'ibindi yiyumvira iruhande y'ivyo turavye ingene eklezia katolika yagiye irifata haba mu burundi shange no mu bihugu bitandukanye nk'igihugu ca kongo turazi yuko kenshi igira uruhara rutari ruto mu bijanye n'ivyo gucungera amatora mu bijanye no kuvuga ukuri ku ingene ibintu biriko biragenda no munsi rero tukumva umengo ni ubutumwa bwo gutera ubwoba abantu bose baba bitegura kugira ico bazovuze ku bijanye n'ingene amatora azogenda mu burundi ahubwo tugasaba ko yaba eklezia katolika shange nk'ayandi mashengero shanka abandi bose bashobora kugira ico bashoboye gukora bohamerere amagabo mu bihe by'amatora mu burundi ishengero katolika rimu yahora azerukirwa cane mu gikorwa co kuyacungera eroje urikaneza nairobi ijwi rya amerika turamushimiye mugenzi wacu eroge birikaneza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje muri iki gihe urubyiruko rwo mu bihugu bya afurika by'umwihariko mu rwanda rukunze kuvanga cyane indimi z'amahanga n'ururimi gakondo mu mivugire yabo ururimi rw'ikinyarwanda rwaba rugiye kumirwa n'izindi ndimi z'amahanga rwaba se rugiye guhindukamo ururimi rushya urugamba rwo gusigasira umuco wa kinyarwanda by'umwihariko ururimi gakondo rugeze he ibyo hamwe n'ibindi bibazo nibyo nsanzabaganwa modeste umuyobozi w'ishami ry'ururimi mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco amaze kuganiraho na mugenzi wacu Jeffrey mutagoma mu kiganiro murisanga
ni ikibazo urumva urubyiruko niba abantu bageze mu gihe bafata ibintu bigezweho byihuta bivuye hanze bijyanye n'ubuhanzi bijyanye na muzika bijyanye n'iki n'imyambarire n'iki ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho nka za mudasobwa n'ibindi ibyo bireba cyane urubyiruko urubyiruko rukamira bunguri amagambo ajyanye n'ibyo bintu byose kuko akotora hanze noneho hakiyongeraho n'ikindi kibazo kuko urubyiruko rwo noneho rwiga n'izindi ndimi hejuru y'ikinyarwanda rugerekaho icyongereza igifaransa ndetse n'igiswahili bamwe na bamwe ari kukibaza kuri bose ugasanga rero rudasobanukiwe n'uburemere buha buri rurimi aho rero ntihari ingorane tugomba guhangana nazo byanze bikunze vuba na vuba cyane ku yego
ukomeza waruvuze uti hari ingorane tugomba guhangana nazo vuba na vuba ubwo guhangana nazo ni ugukora iki guhangana nazo ni ukuvuga ngo ni ukwegera urubyiruko kuruha inama no kurusobanurira ko mu by'ukuri ururimi rwacu rwabo ururimi twigengaho ururimi kavukire ururimi ruri umutungo wacu ruri umurage wacu ruri indangamuntu yacu ari ikinyarwanda icyo kintu kugisobanura ni ugutanga inama birumvikana ni ugutanga ibisobanuro inama kuko hari ugira ati yewe ndabona ururimi nigamo arirwo rufite akaba arirwo ruzima kurusha ururimi rw'ikinyarwanda aho rero kugira ngo twegere urubyiruko tuba birumvikana ko tutajya buri twakoranya abana bose ngo bizashoboke tugenda tubegera duciye ku mu miyoboro izwi nka miyoboro y'ibitangazamakuru radiyo televiziyo ibitangazamakuru bikoresha murandasi imbuga nkoranyambaga dutambutsaho ubutumwa bujya inama bujya inama nyabuneka bavuga batya nka biriya nyakubahwa perezida wa repubulika yahoze yigisha biriya ni inama yaduhaye kandi natwe dufata cyane duha agaciro kari hejuru ko tugomba kongeramo imbaraga cyane tubikora kuri radiyo tukabikora kuri televiziyo y'u rwanda tukabikora ku gihe tukabigera ku musekeze n'imbuga nkoranyambaga tukabikora mu binyamakuru byandika nka igikunze gusomwa cyane ni imvaho nshya ariko biragaragara ko mu by'ukuri ntabwo abantu ari urubyiruko hari n'abandi bitarabacengera cyane ngo babihe agaciro ku buryo bahindura imvugo ku buryo bugaragara
ye bwana nsanzabaganwa mu kanya turajya ku mirongo ya telefoni twakire abakunzi b'ijwi rya amerika barahari batatu badutegereje babe bihanganye gato nendaga turabibona mu rubyiruko yego ariko wa wundi ati uwakoma urusyo yakoma n'ingasire ko no mu bantu bakuru wigeze no kuvuga uti byatangiye kera ariko hari no mu bayobozi bamwe na bamwe usanga iyo agiye kuvuga atavuga icyongereza ngo avuge icyongereza cyangwa igifaransa gusa akajya avanga ijambo rimwe ndetse hakaba igice cy'ijambo mu kinyarwanda ikindi gice cy'ijambo mu rundi rurimi rwo hanze ntubona ko inteko irimo kurwana iyo ntambara yonyine abandi bayobozi basa n'ababatereranya
reka tubiganireho uriya muntu ntabwo avanga ururimi cyangwa yarwonone kubera ko ari umuyobozi kuko mbere na mbere ni umunyarwanda mukuru hari abantu dukunda gushyira imbere iyo tutanga inama ni abantu n'itsinda ry'abantu bavuga babwira abantu benshi ayo matsinda harimo nyakubwira abo dukunda kuganira cyane cyane ibikurikirana ibiganiro byacu bitaha ku maradiyo n'amateleviziyo abantu dukunda guhamagara cyane ngo badufashe muri urwo rugamba ni abantu bavuga babwira abantu benshi kandi bumvikana icyarimwe ni abayobozi nibyo koko ni abahanzi ni abanyamakuru ni abanyamadini aba bantu bose duhora tubashishikariza kujya ku ruhande rwacu kudufasha mu rugamba rwo kunoza ururimi rwacu nibyo koko twebwe cyane cyane abanyarwanda turi abantu bumvira turi abantu bakurikira amategeko ndetse dufite n'imigani bivuga umwe uvuye bukuru ukwira hose iyo umuyobozi avuze ikintu turagikurikiza rimwe na rimwe tukavuga tuti biriya nibyo kuko byavuzwe n'umuyobozi umunyamakuru yavuga biriya nibyo kuko byaciye ku iradiyo byaciye ku televiziyo buriya baba bashishoje biriya nibyo byo gukurikira aho rero tugaruka tukavuga tuti nyaboneka bantu mubwira abanyarwanda ndetse n'abandi batari abanyarwanda mu biciye ku bitangazamakuru mubabwirire hamwe mugerageze mube urugero rw'imivugire y'ikinyarwanda urugero rw'imikoreshereze y'ikinyarwanda ubu ni ubutumwa duhora dutanga buri gihe ku maradiyo ku mateleviziyo no ku mbuga nkoranyambaga ntibiragera ku rugero dushaka twifuza ariko nanone kwigisha no guhuzaho noneho tugize n'imana ko nyakubahwa perezida wa repubulika yadukubise ingabo mu bitugu mu by'ukuri avuga dore dore dore aduha n'urugero ubu tugiye gushyiramo imbaraga nyinshi zirenze twashyiragamo kugira ngo noneho dukangurire abanyarwanda b'ingeri zose kunoza ururimi rwacu arirwo rw'ikinyarwanda ku murongo wa telefoni hari abantu batatu hari david frederic na okero duhere kuri david david ikaze mu kiganiro muri isanga urakoze cyane rero ndahakubona turakomo ikiganiro cyanyu nakishimiye kandi n'umutumire arakumva mbanze nshimire abantu bo mu nteko y'umuco n'ururimi kubera bakora ibishoboka byose kugira ngo ururimi rw'ikinyarwanda rugire agaciro kandi rusubirane ireme ryarwo ariko ahangaha ndasa no wibaza ni nk'abantu bagize inteko ni abasaza bakuru n'iki noneho nta rubyiruko rurimo noneho ntabwo rubabwire impamvu bumva babona yuko hari irishya mu rurimi rukwiye kongerwamo ndabaha urugero nko muri tanzaniya iyo urebye ukuntu akademi y'ururimi rwabo ikoze mu giswahire ntabwo bajya bagira amahane n'amakaye menshi cyane ushobora gusanga hari indimi abatanzaniya n'urubyiruko rwabo bagenda bunguka bacura akademi y'igiswahire ikarwakira ikabyakira ikanabyandika ikabyemeza ni gute mu rwanda babona yuko ikintu cyose kije bashobora kukibona nk'icyangiza ururimi aho kugira ngo iyo nteko itorofite ikiganiraho n'urubyiruko noneho basesengure barebe ibishoboka babyinjize mu rurimi ndetse ku bwinshi aho kugira ngo barwanye intambara igihe bitaga urugamba ryo guhangana n'ibyo bita yuko ari ukuzana indi nshya mu kinyarwanda kandi wenda urubyiruko arirwo rwanda rw'ubu n'ejo ariryo rwiyumvamo ntacyo byaba bitwaye nta mpamvu yo kumera nk'abakoze urugamba ruhanitse hagati y'abakuze n'urubyiruko icyo ni icya mbere icya kabiri nashaka kubaza ese uwo muntu uwo mu nteko abona koko biriya byantu bavuga bavuga kuri televiziyo naho ku gihe yavuze no ku museke aribyo byazana impinduka mu rurimi cyangwa bakwiye gukora ku buryo bashyiraho amakarebe y'ururimi akagera mu mudugudu akagera mu masibo akagera ahantu hose ku buryo ibyo bitagarukira mu itangazamakuru gusa noneho bikagera ku bantu bose bikagendera icyarimwe nibyo na bifite uko ari bibiri ye reka dusabe ah, abari ku murongo wa telefoni batwihanganire frederic na okero mube mwihanganye gato kugira ngo bwana nsanzabaganwa asubize david kuri iki kibazo amubajije Eh, bwana nsanzabaganwa ijambo ni ryanyu urakoze cyane mutagomora kandi ashimira cyane david kuba eh, akurikira neza agakurikira eh, umuco wacu n'ururimi rwacu Eh, ngarutse rero ku byo amaze kutubwira kandi byiza nshima ariko nashaka kubanza kumubwira ko iyi nteko itarimo abasaza gusa ngira ngo yatwitiranyije burya hari inteko ebyiri hari- reka nabisobanure hari abantu benshi bakunda kubyitiranya hari inteko izirikana eh, iyo ni inteko kuko irimo abantu bakuze basheshe akanguhe batekereza ku muco no ku rurimi bagatanga inama Eh, twe rero turi inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ni ikigo cya leta Eh, nakubwiye ko wenda umusaza urimo ari jyewe jyenyine abana ari abantu bize yiga ndimi bize amateka bize ibintu bitandukanye muri za kaminuza zitandukanye bakiri bato cyane Eh, ariko rero hari ibintu byiza avuze ati kuki mushyiramo amakari rwose muza mukaze ku rubyiruko buriya rero kugira ngo tugere aho tuvuga niba david anyumva kugira ngo tugere aho tuvuga tuti eee ururimi rwacu rumerewe nabi ni ukuvuga ngo nta mbago twashyizeho zihagije ntabwo twarurinze bihagije ni ukuvuga ngo rero dushyiremo imbaraga kugira ngo tururinde ntacyo biba bitwaye ntacyo ni- ni tu- ni ku nyungu zacu ni ku nyungu z'ururimi rwacu ejo nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ya- ya- ya- yahoze abisobanura rero tuzasanga twararuhinda urundi rutari ikinyarwanda twivugira ibyo twishakiye imbaraga rero zigomba kujyaho ndetse ahubwo ku bwanyu nta ntabwo tuzishyiramo zihagije kugira ngo dukumire eh, mm, reka nkoreshe ijambo muze kumbabarira nimba ari kaze eh, dukumire ibyonnyi bi- byinjirira ururimi rwacu kuko ururimi rwose rurarindwa utarurinze byavuye ku buryo rugenda rugatana ruka- ugasanga ruvuyemo ibindi bintu bita- bita- bidasanzwe ati mushyiramo umugaga udasanzwe david nakubwira ko mu by'ukuri eh, icyo ubona nk'umugaga ukaze cyane ata- njyewe si uko mbibona kuko reba amagambo tu- twemera akatuganza tukayemera ah, tujya gukoresha za mudasobwa wenda iryo jambo rikaboneka ariko hakaza ikintu cyitwa flash disk tukabikoresha aka- aba- abanyamuzika bakaza ngo na muraperi naryo rikaza tuka ibintu byinshi cyane twemera ufunga ijisho kugira ngo ntiwakumira byose ntibishoboka kuko eh, ntituragera kuri urwo rwego ibyiza byaba kubikumira kuko urebye ibindi bihugu byateye imbere ugiye mu butaliyani bavuga igitaliyani kuva mu mu mashuri y'incuke kuzagera muri za kaminuza bakacyigisha abantu bose bakakivuga abadage bavuga idage gusa abongereza bakavuga icyongereza kuki twebwe se tugomba gusakuma ibitari ibyacu ahubwo twagiye mu nganzo twebwe n'abantu bose abanyarwanda tugashyira hamwe tugashaka amagambo kuko twayabona kera byarashobokaga hazaga ikintu bati aha kiriya noneho ni ruzagayo bakagiha izina natwe tuzaba tugiye kugaruka ku- gushaka eh, amazina akwiye avuga ibyo bishyashya ariko nta umugaga ntuwugaye david ni ni imbaraga zisanzwe zo kugira ngo dukumire eh, ibisuka mu rurimi rwacu tu- tururenge Yana- yanabaye nu- nk'unenga avuga ati biriya byo kuvuga ntibavuga bavuga murabona bihagije Ye- kugira ngo bizagire icyo ye- bimara
ndamushimiye cyane rwose ubu ni umuntu rwose utekereza neza david ndagushimiye kuko natwe turabikora Eh, tugitangira iriya gahunda twajyaga tubwire abantu inama nyabuneka dore hari ibintu bivugwa bitagomba kuvugwa ariko hari ibindi bikwiye kuvugwa dore bikwiye dore bidakwiye dore bikwiye dore bidakwiye duhozeho duhozeho duhozeho aba- hari abantu batari babizi ko hari ibintu bidakwiye kuvugwa ariko tugira ngo ni ubukangurambaga twakoraga tugira ngo abantu niba babanze bumve ko ururimi ni ikintu kinozwa ni ikintu habamo- habamo ikizira hakabamo n'igikwiye eh, kuvugwa nibyo rero ndemeranya na david ko eh, iriya nzu bavuga bavuga idahagije kandi noneho ikwiye no kuvugururwa ni nayo gahunda turimo Eh, david eh, niba ataragenda mwizeze ko mu minsi iri imbere ya vuba cyane azabona ukuntu tuzaba twavuguruye eh, ntibavuga bavuga ikiganiro rero ku rurimi rw'ikinyarwanda n'uburyo rwasigasirwa ni igice cy'ikiganiro muri isanga mwakoze kudutega amatwi mwese mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika